murumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda naho mu burundi mudukurikira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu kanya ni ikiganiro muri isanga turongera dusubize amaso inyuma turebe bimwe mu byabashije kugerwaho mu rwego rw'ubuzima wa gatatu w'icyumweru gishize twari mu rwanda uyu munsi nk'uko nabibijeje turajya mu burundi nongere rero mbifurize umwaka mushya muhire wa bibiri na cumi n'umunani abo turi kumwe mwese muri uyu mwanya muzawugiremo amagara mazima ubuzima buzira umuze noneho ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
uyu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi murisanga mwese kuri radiyo yanyu nk'uko nabivuze mu kanya uyu munsi turasubiza amaso inyuma turebe intambwe yatewe mu rwego rw'ubuzima mu magara y'abantu bimwe mu byabashije kugerwaho uyu munsi rero turajya mu burundi nk'uko twabisezeranye ubushize turaza no kureba ahakenewe gushyirwa nyine ingufu mu kurushaho kubungabunga ubuzima amagara ya rubanda reka rero ntabatindiye mbaze mugenzi wacu fideli d'antoine nsabimana ukorera mu burundi aduhe amwe mu makuru yadukusanyirije kuri bimwe byaranze uyu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi mu birebana n'amagara y'abantu mu burundi mu bibazo bijyanye n'amagara y'abantu byagiye biraranga uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twaraye turangije harimo indwara y'igisukari nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ya burundi ishyirahamwe ryishinze kurwanya iyo ndwara umuforomokazi sipesi karitas sabyimana arongoye ya burundi mu mwaka uheze twarashoboye gupima mu ishyirahamwe abantu ibihumbi bitandatu n'amajana umunani na mirongo itatu na batatu twari dufise abantu amajana atanu na mirongo ibiri na batatu bafise indwara ya diyabete uyu mwaka twarapimye abantu ibihumbi icenda n'amajana umunani na mirongo umunani muri bo hiyongereye ko abantu amajana abiri na mirongo itandatu n'icenda bashasha turafise abana turafise abakuze abatama n'abatamakazi sipesi karitasi sabyimana amenyesha ko igituma ivyo biharuro biduka uko umwaka utashe ari kubera abarundi bafungura ibinure vyinshi vyaba ibiciye mu nyama canke mu mavuta akabasaba guhindura imirire kubera amahimiriza yagiye arakogwa n'abakora mu gisata kijanye n'amagara y'abantu mu burundi abarundi batari bake bariko barijukira kwipimisha iyo ndwara barumbanze ezekiel twahuriye ku kigo ca preped ya burundi mu gisagara ca gitega aje kwipimisha nagize umutima wo kuza kandi gusubira kuraba ubuzima bwanje ukundi bumeze rero nagomba ntere akamo abashingantahe bagenzi anje baze kuko twaramaze kuvyumva ko ingwara y'igisukari ari ingwara mbi ikindi kibazo cavuzwe mwaka turangije ni kijanye n'umugera wa sida mu barundi batari banciyeho abo barundi bifise ntibakunda kwipimisha kugira ngo batangure kuja ku muti ku mugaragaro bahitamo kugura uwo muti mu kinyegero mu gihe uwo muti wari usanzwe utangwa ku buntu muganga thierry nahimana arongoye igisata gikurikiranira hafi abagendana umugera wa sida mu bitaro vyitiriwe umwami khaled mu gisagara ca bujumbura abantu novuga ko batize cane abantu batize amashuri menshi nibo batworohera cyane bumva cyane ingorane zijyanye n'ibi by'umugera wa sida ko ikintu mubariye aracumva muga hariho abantu n'ubu batemera iyo ndwara umubariye ko agwaye atabyakira ni naho baca binyegeza banywa imiti mu kinyegero ugasanga uwo muntu ntiyigera aza kwivuza kwa muganga kubera gutinya ko abandi bobibona no mu mashyirahamwe yigenga akorera mu gisata cyo kurwanya sida mu burundi ico kibazo baremeza uko bakibona aho twavuga nk'amashyirahamwe nka swa burundi abubefu lbp plus na anesesi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi baremeza ko ivyegeranyo baronka bivuye mu bisata birwanya sida vyerekana ko ico kibazo kiriho naho atacigwa nyezina kirakogwa kuri ico kibazo muganga maria noela ruri hose akora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata igwanya umugera wa sida mu burundi ego ivyo birabitwereka cane gose ni ku mpamvu zabo turabandanya tugira tubigisha ko bose botegerezwa kuza kwipimisha ariko kuri bo ntibaza kwipimisha cane cane abantu bafise amahera bagashaka kwigurira imiti ku bwabo ntibaze ku bigo bibijeje kugira ngo dushobore kubapima twubahimiriza bose ko boja mu bigo bibejejwe kugira ngo bashobore gupimwa kugira ngo dushobore kubashira ku miti umugera wa sida urandurwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi tubasaba ko byumva ko umugera wa sida ni indwara nk'izindi kandi urashobora kugendana umugera wa sida uri gufata imiti muri icyo gihe nta ngorane uzobaho ubuzima bwawe bwose nk'uko abandi batagwaye nta buhinga bwa none buraboneka mu burundi kugira ngo umurwayi ntashobore gutora umuti mu bigo bibiri bitandukanye ari navyo bituma abo bifise bashobora kugura umuti wo gupfufaza ku bawutoye inshuro zibiri ikibazo kijanye n'irondoka ry'amagara meza naco kiri mu vyaranze muno mwaka mu ntara ya karusi aho hari abagabo bafashe ingingo yo kwiyugaza burundu ku biro vy'akarere k'ubuzima ka buhiga mu ntara ya karusi niho habonetse abagabo barenga igihumbi bitabiriye ico gikorwa muganga yohani nzisabira ajejwe ibibazo vy'ubuvuzi ku bitaro bikuru vy'ubuhiga ngaho ibuhiga uwo mugambi abagabo barawitavye haragize kwigisha guhimiriza twabonye yuko dukoreye ku bagore gusa bidatanga novuga amazita meza gusumba tudukorere kuri bose abagabo batari bake baravyitavye kandi n'uwo bantu yavyitaba baraza turabibagirira kandi vyagenze neza umugabo wese aza ntitubimukorera hariho ivyo dufatirako ariko numva yuko umugabo turaba imyaka bafise turaba kandi n'abana bafise minimum bafite abana bane akaba kandi yavyumvikaye n'umugore badusinyire kuko iyo yabisanze uwo tubigiriye ntasubira kuvyara ni igikorwa kivugwa ko vyinshi na benshi aho hari abagereranya ico gikorwa n'ugushahurwa ariko nk'uko bivugwa na muganga yohani nzisabira ico gikorwa nta kintu na kimwe conona ku bijanye no kurangura amabanga y'abubatse nkurikiye gerevazi umwe mu biyugaje avuga ko abavuga ivyo ari uguhuguza nta muntu akiri muto mu bo twari kumwe turumva bavuga ivyo n'abashaje kandi ntibagirira ngo ni kubera ivyo rije na jewe nta bibazo novuga ngo ngo hari ingorane byanteye biranashingirwa intahe na ndoricima francoise umukenyezi wiwe benshi baranakunda no kubimbaza bakambaza ngo none ngo ubona ngo bica bigenda gute ngo burya ngo kariro ntigaca kagenda ko bavuga ngo baba babaciye umunsi itemwe iti nta na kimwe tikujya nyene biba biri niko biguma bimeze muri uyu mwaka dusozereye nyene abanywanyi b'ishirahamwe mituwere rifasha mu kuvuza abakozi ba leta nabo bararanzwe n'imyidogo imyidogo yabo ahanini ifatiye kuntu bavuzwa n'imiti bavuga ko ifise ubushobozi buke bita generike mu gihe aba abaganga baba babandikiye imiti y'amasipesiyari konsilia nibigira umuyobozi mukuru wa mituwere yaragize icyo avuga kuri ico kibazo mbe ndaritse yuko dutegerezwa kuzana amasipesiyarite make cyane kubera arazimvye tukajana cyane cyane ayo bita generike kubera niyo umunyagihugu mutoyi twovuga ashobora gushikira akariha kandi nayo nyene aravura nk'ibindi hakaba rero n'ikibazo gishasha dufise cabo dukorana baja kwirangura hanze abo nabo nyene bafise ingorane zabo zigaca zigaruka zikatu tugwa mituweli gushika uno munsi ntirashobora kurangurira hanze imiti ku buryo yogira sitoke yayo tutorinda kuja turaca ku bandi ivyo rero iyo nyishu ntiturayironka ariko twarabishikirije nico gituma rero tuguma muri izo ngorane imiti ikabura imyidogo nayo ikaguma yongerekana mu migambi y'uno mwaka dutanguye mituweli ivuga ko igiye gushiraho ubuhinga bwa none kugira ngo mituweli ishobore guhanahana amakuru n'ibitaro mu buryo bunyaruka ku bijanye n'uko amafarumasi ya mituweli atari mu burere bwose bw'ubuvuzi konsilia n'ibigira avuga ko bituruka ku buryo buke bwa mituweli nk'umuti w'ifata kibanza umuyobozi mukuru wa mituweli avuga ko bariko barategura gukora n'amafarumasi y'abigenga ari mu burere bw'ubuvuzi ahakenye farumasi za mituweli reka turangize twipfuriza umwaka mwiza abakunzi b'ijwi rya amerika mugira aho muba mwubahwe mutunge mutunganirwe ikarusi fidel antoine sabimana ijwi rya amerika fidel antoine sabimana ndagushimiye cyane kuri aya makuru wadukusanyirije nawe kandi nkwifurize kugira umwaka mushya muhire hamwe n'umuryango wawe n'inshuti zawe inshuti z'ijwi rya amerika rero nk'uko muri make fidel abitubwiye ku birebana n'amagara y'abantu mu burundi namwe muze kutubwira uko iwanyu mubibona mureba ibyagezweho mureba n'aho hashobora gushyirwa ingufu kugira ngo abanyagihugu barusheho kugira amagara meza abari mu rwanda n'ahandi mu bindi bihugu bitandukanye namwe inshuti z'ijwi rya amerika musangire inama n'ibitekerezo n'inshuti zacu ziri mu burundi mwese rero mufite ijambo kuri radiyo yanyu reka twakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika ndaguheraho hacimana uranyumva urahura akomeye
ni amahoro umwaka mwiza
ni kuri twese nagenda wifuriza ye urakoze cyane urahagana hehe
ndi neza neza mu ntara ya karuzi ye muri karuzi se mwifashe gute mu bijyana n'amagara y'abantu
ikaze ry'amagara y'abantu mbona ari sawa gusa nasaye ko leta y'uburundi yokora nk'izi nguvu ku byo kurwanya ikiza cya malariya kubera ndabona hamwe barapomye ahandi urabona yuko bamenya ntaho bapomye bari batananize geteya nasaba yuko bakongeza ingufu kugira aho hatapomye naho nyine ashobora gushyirwa gupompa
gupompa imiti yica imibu hanyuma se inzitiramibu imisegetera mwarayibonye ihagije
ibigo twese bayiduhaye ariko hariho aho batashikiye kugira bashobora kudupompera nasaba yuko bose bashobora kwandika kugira bose badupompere murakoze
urakoze cyane nawe ikindi kibazo cyaba gihari uretse iyo malariya ni ikihe ku byerekeranye n'amagara y'abantu
kuri byose kubona waje wagushika no kugerageza kubona mbona ibindi byose umenga ni sawa keze gusa malariya kenshi na kenshi ni ingwara gufungwa nayo nyine abantu usanga batanzwe mu ngari bagiye kwivuza ibindi byose nabo umenga ni sawa ndetse na leta y'uburundi ukuntu ukuntu barabyishyiramo mu mwaka wese sinzi ko bikomeza ingufu nyine mu ivyo vya malariya
ye imana ishimwe ukomere cyane rero aho ngaho ikarusi udusuhurize n'inshuti zacu ziri aho ngaho
yego namwe ibyo murakoze ye nyuma ya hacimana twakiriye habimana uranyumva
ego ndabumva cyane habimana nawe umwaka mwiza wiriwe neza
ego twiriwe neza njyewe nkaba ni ngaha mu gisagara cya bujumbura nashaka kuvuga ku iyi ndwara ya malariya njyewe icyo nagomba kuvuga ahubwo navuga ku ndwara ya malariya kuko kenshi niyo uzosanga ikaze cyane cyane cyane nko mu burundi haba mu gisagara cyangwa hagati mu ntara ikintu rero novuga novuga nka leta cyane cyane buriya bushikiranganji bw'amagara y'abantu yuko ariho hari hakwiye gushirwa ingufu kuko uzosanga indwara ya malariya itera yiyongera n'ubwo leta igerageza gushyiramo ingufu mu gutanga imisegetera mugabo usanga n'ubwo baba bayitanze biba impfagusa kuko akenshi ugiye nko ku mavuriro yo ngaha mu gisagara cya bujumba uzosanga abarwayi ba malariya ari benshi cyane hamwe hamwe rero nk'uko nari nabivuze uzosanga ari ubusamazi bw'abaganga kuko nk'abaganga bo muri leta ubu uya bamwe bamwe twebwe dusanzwe tubaha mu gisagara ntitukibizera gukora rimwe rimwe ugiye kwivuza iyo ndwara ya malariya uzosanga batakwitaho ukazosanga hamwe hamwe byongerageje nko gutanga akarero igihe kimwe nagiye kwivuza ahantu numva yuko narembye nibaza ngo ni malariya kuko hari n'iyindi ndwara bita irya tifoyide nayo nyine ifata nka malariya ngiye kwivuza rero n'akarero nshatse gutanga ndiganira umuganga ingene ngwaye muganga mbona mpaye imiti ngo genda umire ngo kuko ngo numvise ngo ingene wambwiye ngo ndumva yuko ngo urwaye malariya ngiye kuyirya rero numva merewe nabi cyane rwose nshafata ingingo yo kujya muri pirive mwaba bigenga bampimye baca basanga ngwaye tifoyide urumva rero nicyo gituma rero navuga nti hamwe hamwe n'iyi malariya mu kugwira birava ku gusamara kw'abaganga cyane cyane abaganga bo muri leta kuko nk'abaganga bo muri pirive bo ugiyeyo barakwitaho cyane bumva rero nkavuga ati na leta yari ikwiye kuzirafata ikazira kubita akagohe cyane cyane kw'abo baganga kugira base barashiramo ingufu niko se habimana ubwo bajya bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose uravuga ko basamara kandi utubwiye ko uwo muganga wagiye akakwakira ibyo umubwiye agaheraho akakwandikira imiti ubwo niyo miti yumvaga ihwanye n'indwara urwaye none se yasamaye gute
yasamaye kubera urumva ntiyampimye ngo afate amaraso kuko malariya dusanzwe tuzi naho nyine bariko barigisha yuko ugiye kwa muganga babwirizwa kugupima bakagufata amaraso urumva umuntu akuvuye atagupimye ngo arabe ingwara wowe urwaye mu muriro mu mubiri abakuvuye kurya kw'abapfumu b'ikirundi ntabaye ntabazi ingwara uba urwaye kuko urumva nagiye nkuma ndayirya yari kumpitana naringize ngo yaguhaye uduti two kukugabanyiriza ububabare cyangwa umuriro hanyuma apima amaraso kugira ngo amenye icyo urwaye
kugira umenye icyo urwaye kuko nka malariya mu bisanzwe ego turayumva ingene igufata urashobora kumva yuko malariya urumva benshi barazi ingene ifata mugabo gusa urashobora kuyipimisha ugasanga siyo kuko benshi uzosanga nka tifoyide ikunda kubihitana bafashe iyo miti ya malariya ko kubera abaganga baba babahaye iyo miti batabanje kubafata amaraso ngo barabe indwara iri mu mubiri kuko ugiye nko mu mapirive hoho bagupima byose bagupima tifoyide bakagupima na malariya bakaca bamenya indwara urwaye kuko rero niyo mpamvu rero navuga nti leta cyangwa buriya bushangange bw'amagara y'abantu bwari bukwiye cyane cyane kuraba muri kiriya gisata bakanaraba rwose kuko kenshi na kenshi ugiye nko kuraba mu rundi uzosanga bamwe bamwe mbere kubera icyo kintu gihari urumva nigenda kivuze kuko n'abandi byarabashikiye kuko ugiye kubazana bamwe bamwe urumva yuko bikunze kubashikirana cyane cyane nko mu mavuriro yo hagati mu gihugu ugiye nko kwivuza nko ku munsi wa gatandatu hoho umuganga kugira ngo nta mwanya afise ngo ndiko nditahira ngo muzoza ku wa mbere cyangwa nko ku munsi w'imana cyangwa haba hari abarwayi benshi haba hari benshi icyo gihe
icyo gihe urumva urabona nko kwivura urashobora gusanga hari nk'abaganga babiri kubera urumva nkino mu Burundi uzasanga nko kuwa gatandatu cyangwa kuwa mungu urabona ni iminsi tumenyereye yo kuruhuka mu guhuza abaganga bo ntibaruhuka hatonda hakeye nk'abarwayi rero ukaca usanga batonze ari benshi urumva bamaze gutonda ari benshi umurwayi umuganga rero mu kubavura abavura nyine yikurayo yikurayo abaha ubunini bwa nta kigenda indwara ntiteguza ntabwo ntabwo indwara iteguza niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose nyine umuntu agana umuganga
tugana abaganga nicyo gituma rero twavuga ati ubushikiranganje bwari bukwiye kuza burakubitirayo akago ikindi kintu rero nagomba nje mvuga ni ikijyanye n'imiti yinjira mu burundi kuko benshi barashobora gufata iyi miti bapimwe ugasanga bakwandikiye kiro ukaca usanga ntukize benshi rero bakaca baguma twibaza ati mbega imiti yoba yinjira mu burundi yoba icungerwa bikwiye muzodutumire ko uriya muntu ajejwe ibijyanye kwinjira kw'imiti y'uko buba imiti bayicisha muri laboratware kuko y'uko atayindi miti ya magende yoba yinjira ku buryo yoba icungerwa bikwiye kuko naho nyine turahagirira amakenga iyo umuntu ariye imiti kuko kenshi urakunda no gusanga imiti imwe imwe tuyumva hirya no hino y'uko bashobora gufata imiti yataye igihe cyangwa imiti ya magende y'imyiganano avuga ati rero byohava bishikano ngaha mu burundi ugaca usanga tuguma dufata iyo miti y'imyiganano kuko dusanzwe tubona ngaha mu burundi iwacu hari amaforomasiyo menshi ushobora kwivuza hajya ukagenda kugurira imiti ku maforomasiyo bivanye n'urupapuro muganga aba yakwandikiye kaca be duterana n'amakenga kuko nyine tubona amaforomasiyo aguma avuka ari menshi yuko ata miti ya magende yoba ihari ahubwo tugasaba n'ubushikiranganzi yuko bwozoza burabikurikiranira hagufi kuko iyo ikintu umaze kumva cidoga babiri cyangwa kikidoga batatu bane batanu urumva amakenga nka twebwe ntitwoyabura urumva abo bari imbere batadushikiye imbere ngo bagikurikiranire hagufi uca usanga rero amakenga utoyabura kuko umaze kuja kwa muganga bakagutora malariya ukagenda ukagura imiti wayirya ntukire cyangwa ikaguhitana urumva amakenga uca usanga aguma ahari wovuga ati kumbe iyi miti ntikwije neza yoba ari magende ntikwije cyangwa hari ikibura kuri twizere ko waba dukurikiye muri uyu mwanya baba bafiteho amakuru ku byerekeranye n'ubuziranenge ku miti yinjira mu gihugu bashobora kugira icyo baza kutubwiraho ariko ubwo tuzashaka n'abandi n'abaganga batubwire uko ayo makenga umuntu yayagabanya niba bitavuga umwe gusa reka ngushimire rero ngushimire ngo hari indwara se wumva by'umwihariko uwo muntu yazagarukaho cyane muri uyu mwaka utaha uyu mwaka dutangiye
muri uyu mwaka indwara cyane numva mwozogaruka ko n'iyi ndwara ya malariya be n'iyindi ndwara dukunze kubona ngaha aya mudakunda gucisha ku iradiyo nk'indwara y'amaso ni indwara mudakunda gucisha ku iradiyo kandi tubamenga ni cyiza rwose dukunda kubona nk'abantu nkaha ngerageje kuvuga nkaha jewe mperereye mu burundi uzasanga abantu benshi bagwaye amaso rwose mugabo ayo maso rero ukaca usanga bamwe bavuga ngo aterwa na biriya abandi ngo aterwa na riyo ugasanga rero benshi bavuga ibitandukanye mukazotugirira ico kiganiro mukadutumira ko umuntu yoba abimenyereye kugira azoduhe umuco cyangwa adusobanurire nk'icyoba kibitera cyangwa ingene twoyirinda kuko uzasanga abantu benshi aha iwacu kabisa indwara y'amaso ni nyinshi cyane kuko benshi iyo ngereranye nka mirongo itandatu ku ijana ni nk'abantu bambaye amarinete kandi ugasanga rero menga gukira kwayo si icyizere kirekire rwose icyo kiganiro mwozo kidukorera mukadutumira ku muntu yoba abimenyereye icyo tumubaze cyangwa icyo yohumuriza yego ndabikwijeje rwose tuzamushaka urakoze cyane habimana
ego murakoze cyane namwe mwirikwe twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kureba indwara uko zihagaze mu burundi ibyabashije kugerwaho ahagomba gushyirwa ingufu n'indwara mbese dushobora kuzagarukaho cyane cyangwa se kwibandaho mu biganiro byacu bitaha twongeye dusubire ku murongo wa telefone twakire na sitive turi kumwe sitive uranyumva ku buhanga bw'ibyuma mbwiye ko hari sitive ntabwo numva impamvu atarimo kutwumva rero ubwo hashobora kuba harimo akabazo gatoya reka tube twakiriye ndayisaba ndayisaba uranyumva wowe
ndayumva cyane urahagana hehe
ni mu majyaruguru y'u rwanda mu nkambi y'abakongomani
mwifashe mutaho mu nkambi mwatangiye umwaka gute
twawutangiye neza nta kibazo nk'uko umuryango w'abibumbye uhora utubungabungira ubuzima twawutangiye neza nta kibazo uko ni uko muzawukomeze neza kandi ye none hari icyo wifuza kuvuga kuri muri iki kiganiro ku byerekeranye n'amagara y'abantu nawe ushobora kutubwira n'aho wumva hashobora gushyirwa ingufu mu byerekeranye no kurushaho kubungabunga ubuzima cyane cyane nk'abari mu nkambi ubuzima ntabwo buba bumeze kimwe n'abatazirimo wowe aho wumva hashyirwa ingufu ni hehe
nk'uko bisanzwe mugenzi wanjye uherereye mu burundi yari amaze kuvuga ibijyanye na malariya
yego
hano urabona ukuntu inkambi iba yubatse nyine amazu yegeranye hari ibyo umuryango w'abibumbye wadukorera mu kuduterera imiti mu mazu noneho imibu itera malariya ikicwa ariko kugeza isano ubwo ntabwo byari biherutse icyo gikorwa kandi nk'ubu ngubu dutangiye igihe cy'imvura usanga imibu iba myinshi cyane mu nzu ugasanga dufite impungenge y'uko malariya icyo cyorezo cya malariya kongera kugaruka
ni ababaterera imiti ni abashinzwe ubuzima mu nkambi cyangwa ni hsr niyo ibikora cyangwa n'ubuyobozi bw'akarere murimo nabwo burabafasha mu byerekeranye no kwirinda malariya
harimo akarere kaducumbikiye cyane cyane n'umuryango wa erc nibo bakunze kuduterera imiti mu mazu kugira ngo bice utwo dukoko dutuzana izi ndwara ya malariya
icyo wifuza rero ubona uko bakongera
nayo itumenyera ku buzima busanzwe ariko noneho n'uwo mushinga wa erc ukadufasha ku ubuzima bwacu
muri rusange indwara ubona aho ngaho ikunze kubugariza niyo ngiyo ya malariya
ntabwo byari cyane kuko bahora batera imiti igihe gito gihagaze batagitera uwo muti ariko ikindi hari imishinga yari yaje cyane cyane bijyanye n'indyo indyo yuzuye mu bana batoya kugira ngo barinde za bwaki ariko hakaba hari ikibazo batweraho umwaka bakongera bigasubikwa bikazongera kuza impitagihe ariko uko biri kose ukurikiranye ubuzima bwacu badutereye imiti twakaturinda malariya nkurikije uko imiryango y'abibumbye yari isanzwe idufasha nta kibazo rwose
ni uko ni uko ubwo turamukiriza abo mu nkambi wabwira uti mukomere cyane kandi muzagire umwaka mwiza
murakoze cyane nawe twakire na irakoze irakoze urahagana he wowe
tende muri zone mbiri zikomeye gatari ntara ya kayanza ye mukayanza mumeze mute
mukanza ni sawa cyane nyaka apfura akagira atagwa nuko rero ikibazo cya malariya cyari cyaterewe muti kubera nko mu mwaka baratanze gitera nyine malariya yagabanutse mu rwose ku rwego rushimishije urabona hagombye gushyirwamo ingufu
yewe kandi bakajya bayicurira amafaranga make kuko ni indwara ifata kenshi na kenshi abantu baciye bugufi ntabwo bifashe bihagije abigira nk'uko babigize nyine mu gisata cy'abana bari bavuga ku buntu twebwe ntabwo ndabashima wenda nabifuretse umwaka mushyashya umwaka mushya muhire nawe rwose n'umuryango wawe n'inshuti zawe zose aho ngaho mu kayanza hari abo wifuriza ushaka kwifuriza umwaka mushya muhire
umwaka mushya muhire ku bajama bandi bose nk'abo turi kumwe seratiyeri n'abandi bose nyine nawe twari twigana muri sosiyete y'amasukari bose bagira umwaka mushyashya
umwaka mushyashya kuri mwese izo nshuti zawe twizere ko zikurikira ijwi rya amerika muri uyu mwanya zikaba zumvise ko zishoboje irakoze rwose turagushimiye reka twakire na lise alise uranyumva
ndabumva alise uraho urakomeye
ndakomeye ukaba wari waraduhebye sedi
oya sinari narabahebye nabura akanya nandi mu bindi birumvikana birumvikana umuntu aba afite utuntu twinshi cyane hirya no hino watangiye umwaka neza se
bashaye rwose nawe utanguye neza nuka nuka uzakubere muhire rwose we n'umuryango wawe n'inshuti zawe aho ziri hose
murakoze namwe bibabeho uko nyine turagushimiye hanyuma se indwara ubona mu burundi zikunze kuhaboneka cyangwa se izagombye kurushaho kwitabwaho ni izihe
aho iwacu mu burundi indwara mbona yabangamiye amagara y'abantu kose muri uyu mwaka turangije indwara ya malariya niyo twabonye yateye nk'ikiza kuko yaje ifise ubukare burengeje uko twari dusanzwe tuyibona mu myaka iheze aho mbere abantu bari basigaye biyumvira yuko ari kiza gishasha cyateye ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwari bukwiye kuraba ukuntu byogenda iyo ndwara bakayishyira mu ndwara zivugwa ku buntu nayo igazohora iza iravugwa ku buntu iyo ndwara rero narabonye yuko yasinzikaje rwose amagara y'abantu
uteye mu rya irakoze n'abandi bavuze mbere nabo bavuze ko malariya rwose yugarije abantu mu burundi ko hakwiye gushyirwamo ingufu ndetse n'uriya muvandimwe watubwiraga ko ari mu nkambi y'abakongomani nawe yavugaga ko ndayisaba nawe yavugaga ko bakeneye ko babaterera imiti kugira ngo barusheho kuyirinda uretse malariya se iyindi ndwara ubona aho ngaho ni iyihe hari steve wari utubwiye ko hari ikibazo cy'indwara y'amaso arimo kubona cyane aho ngaho hari izindi ubona umuntu yazashyiramo ingufu yazabashakira abaganga bakabasobanurira
yego hariho izindi ndwara tubona zibangamiye amagara y'abantu hariho indwara ya tifoyide kuko yinyegeza muri malariya abarwayi benshi barashobora kuyoberwa indwara barwaye iyo ariyo aba bivanye n'ahantu umuntu ajya kwivuza ugasanga bakugiriye egizame y'indwara imwe gusa ugaca usanga nk'ubu uyu ufite nk'ibimenyetso bya malariya hari igihe na tifoyide iba yinyegejemo bagaca bakugira egizame ya malariya gusa tifoyide ntibayikugirire ugaca ufata imiti ya malariya gusa ugasanga tifoyide ari nayo wari urwaye ntibaguhaye imiti yayo ugaca usanga urahasize ubuzima hariho n'iyindi ndwara nayo nyine abantu bataramenya rwose cyane birakunze kubangamira abantu ni iyihe ni indwara
ye ni iyihe ndwara
indwara ya infegisiyo infegisiyo ziri ubwoko buri infegisiyo sangina na infegisiyo iremera twashaka rero ko muzodutegurira ikiganiro kijyanye n'izo ndwara kugira ngo turonderere abaganga babinonosoye rwose bashishikare gusigurira abantu kugira ngo bamenye ingene baza baracungera amagara yabo iyo batewe n'indwara badasanzwe bamenyereye
rwose urakoze cyane alise ubwo tuzashaka abaganga hanyuma bagerageze kubaha ibisobanuro turushaho kubungabunga ubuzima hanyuma se hari abantu waba wifuza gusuhuza muri uyu mwanya
yego mwebwe bamenyeshamakuru ba radiyo ijwi rya amerika nagenda bifurije umwaka mushasha nawe turakwifurije rwose
yego hamwe n'abandi banywanyi bose cyangwa abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika bakunda kuyumviriza bagashikiriza n'ibyiyumviro byabo
urakoze cyane alise rwose mukomeze kugira ibihe byiza twakire na diyodone turi kumwe
ego turi kumwe cyane urahagana hehe
ndi karusi mu burundi
yewe none aho ngaho mumeze mute hari undi mu kanya twavuganaga nawe wa ruri karusi ariko ubwo mushobora kuba mutari hamwe ari ahandi aho uri we hameze gute
aho ndi ni sawa hameze neza ni amahoro
nuko bikomeze gutyo none rero ni izihe ndwara aho ngaho ubona zibangamiye amagara y'abantu cyangwa se izo wumva dushobora kuzaganiraho
aho ndabona malariya ari isa nkaho ari ikomeye cyane ariko kuko ndabona ingufu zose muri izi ndwara ngendanwa zidakira nk'iza sida diyabete n'izindi ndwara nyine ngendanwa ariko ikindi yaba hariho umuganga w'umupira bari kumubaza ku bijyanye n'indwara ya diyabete
ubwo diyabete rero iri mu ndwara wifuza ko twazabaganiriraho ubutaha mu biganiro byacu
rero cyane kuko nari nsanzwe ndi umudiyabetike nari mfite ibibazo byinshi nashaka kubaza
ubwo tuzatumira umuganga
n'indwara ya diyabete kwa muganga kenshi usanga hari imiti batakubwira ngo inzira ijana ku ijana umuntu twatwatuba yuko nk'izi ndwara ngenera yuko kenshi baraba bakadebura ku ntu cyangwa bakatugabanyiriza amafaranga
ntabwo nsobanukiwe neza bakagabanya amafaranga y'imiti cyangwa
y'imiti bakatugabanyiriza kuko ari menshi cyane usanga turi ko turariha kubera ko hari n'indwara umuntu abana igihe kirekire
kandi kwa yego uko nyine ashaka no kuba zanasiguza kuri izi mitiweri zibiri iyi mitiweri y'abarimyi n'iyi mitiweri itonse fiburike
ni iyihe mubasha gukoresha kugira ngo mwivuze
rero twakoresha iyi y'abarimyi bita kamu ariko nayo biratugora kuko niba umuganga yagutegetse kubita amagizame guhindura zibiri bisaba yuko utonda ku dispansere usaba transfere guhindura zibiri ariko iyi yoyo ariko iyi mituwere ya fomisa fibrike yoyo buri mwanya wose ushakiye kuza kuri hosipitali kugisha amagizame uragenda
aho karuse mufite amavuriro ahagije
turafise turafise hosipitali zibiri
nuko babakira neza uko bikwiye
baratwakira neza nuko nuko hari abantu se ushaka kwifuriza umwaka mwiza cyangwa wabonye twaguhaye akanya mu biganiro byacu dusoza umwaka cyangwa se turimo kuwutangira
akanya n'akanya bose ariko nari mfite n'abandi bagenzi bashaka kandi
reka rwose kubera ko nawe wihaye umwanya kugira ngo duhamagare kanajya ako kanya nkaguhe nawe usuhuze inshuti zawe
reka nsibire mahama mbone ababyeyi mbone na batoya banje ngende no kuri no ku ishuri bita efinye runyinya iri mu karere ka huye abanyeshuri twiganye ndabasuhuze nifite umwaka mwiza
ihuye ni mu burundi cyangwa ni mu rwanda
oya ni mu rwanda ni mu karere ka huye murakoze mugire ibihe byiza ye urakoze cyane rwose nawe ugira ibihe byiza wowe n'abawe twakire ariko bashaka kweri tubasabye muzo tubonere umutumire adusigurire ku ndwara ya diyabete kubera turafite ibibazo byinshi twamubaza ndabikwemereye rwose tuzamushaka
yego murakoze
jiriberi rero niwe utahiwe uranyumva umwaka mushya muhire de urahagana hehe
bujumbura mu burundi
bujumbura muhagaze neza
bujumbura hameze neza kabisa n'iminsi mito twayifanguye neza turiho turayisezera neza turanasangwane kabisa nuko nuko nizeye ko mwabashije kuzigamira iminsi iri imbere
ego ego icyo twara twitwararike kabisa kuko urumva nta muntu wicaye agira iminsi mitungo yibagira ejo hazaza nuko ni byiza ye ni amahoro rwose natwe ni amahoro uretse akabeho karimo kugenda kaba kenshi ariko tumeze neza
hanyuma bamaze urabona ko umwaka ushize mu burundi gusa n'abantu baba baragize ikiza cya malariya gusa naho umushikiranganji w'amagara y'abantu nawe yarabivuga avuga ati kabisa ikiza cya malariya turagifata malariya mu burundi yabaye nk'ikiza agakora turashima kuko urabona ko baciye banyuragasa abagize bakoze turabona ko malariya n'icyo gihe bayihagurukiye kandi birakora birakora umurongo gushimira nawe nyine ko warakoze neza muri mwaka rwose ni ugushimira abakomeje kwita ku magara y'abantu bose
hanyuma rero hariho ikindi kintu dukunze kubona ahubwo bategereza uburyo banza bakaranga ino minsi nabo barafata tukajya bariho ikiza tuba twamenya neza gusema indwara iyo ari yo ariko ubu hariho abadamu bibaruka kare ku jariyene niko abo bazi ubu hariho akagwara rero kaca kaza ku gitero cyo haheze iminsi bakagwara ibintu by'ibizimba kandi ibyo bizimba ntibiheza ngo bikire bakaguma baribwa mu nda akazizuba bikamera nk'ibahekenya mu nda haheze akanya gatoya hakaza amaraso bagiye kugenda mukuru hakaza amaraso
bagiye kugira gute
bagiye ku mwanda mukuru kubera ibyo bizimba nyine hakaza amaraso bagasohoka amaraso
ari nyuma yo kubagwa
nyuma yo kubagwa mbere asa n'umuntu yavuga ko yakize ariko agiye kwa muganga mba ava agize ntabwo nta izimba yari afite ariko ubu ukajya usanga igihe kubera yabaze hari ibibyimba bica bijya mu gitereko ciyeho
ibibyimba biri inyuma aho babaze nta kibazo kiba gihari ibibazo biba biri imbere mu nda
imbere mu nda kandi numva igituma mvuga ati ibyo byo kuzaca bari bikiza byina abantu bashaka kuri batatu mbere wanazomba n'umudamu we wanjye arimo ariko inyuma yiwe ndamaze kubona abandi bantu baba barwaye ku mezi bashaka kuri batatu mbere bararenga batatu ni bane inzigewe ibyo wanjye n'amaso y'uwanjye twagera dukaba nk'umushikiranganji w'amagara y'abantu muze mudutumire ko tumubaze nimba arema ibyo bintu baba bamaze kubibona kandi bakaba badushize babivuga ko twasabona byabaye ndase nyine mu minsi ese bisa abantu bakabigira kizarero n'ibyo bintu birakunda kuboneka yebwo tuzashaka umuganga agerageze kubasobanurira ababwire icyo mushobora kuba mwakora
yego ejo ni ukuri ingingo za mudufashe byatumaze kubona akayira duteye amasenga
birumvikana none hari abantu ushaka gusuhuza muri uyu mwanya
yego ego no kuri ndabafite ko sinabashije kuronka n'akanya kubera ko nshobora no kuvugana ku ijwi rya amerika
ye basuhuze none
ndabifuriza umwaka mushasha muhire ye umwaka mushya muhire
natomati kandi n'ibindi hamwe na edi rwema ati ijuru ikaba ikora bakumbuye cyane ndamubwiye barimo kukumva ubu ngubu
yego reka rero nicyo ndaba umubyeyi wanjye ari mu ntara ya ngozi nicyo ndaba n'umudamu wanjye nyine ari mu ntara ya kayanza ndawe bene wacu aho n'umukuze iwanjye uri ngaha yavuye muri canada yaje kudutembera nawe nyine bita shanel kanamubwira ati akaruhuko keza ngaha iwacu mu burundi urabona ko ari heza yego hanyuma mbona bene wacu bose mbone ndaresenga
hari urusaku inyuma yawe gilbert
yego ni abantu bari bari hejuru batarambwa n'abagabanije hanyuma nce mbona abo dukorana bose mu kazi bose ndababwira ati umwaka mufashe muhire n'amenshi makuru bose bavada muri cyo bose ndababwira ati gabyisa imana ibongeze umuhamugozi wa manda nimudushikiriza ibiganiro biduhindara
urakoze cyane rwose nanjye ndawukwifurije mu izina rya bagenzi banjye urakoze cyane namwe namwe twakire na inosa inosa urahagana hehe
mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura
mu kanyosha mwiriwe neza
yego twiriwe neza n'akavura kaguye gake gakeya katabatera ibibazo
nta bibazo kateye kamaze nk'iminota nka cumi n'itanu gusa nako nako gukuraho ivumbi no gutuma utwatsi tumera namwe mukamererwa neza
yego n'ibyo nabyo turabishimye turakengurutse ni imana ishimwe hanyuma se umwaka mwawutangiye neza muri rusange
eko umwaka twawutanguye neza bitwidoga twarasabikanye uko dufise n'inshuti n'ababanyi bitwidoga kweri ego nuko nuko ni byiza ye hanyuma ku byerekeranye n'indwara icyo wifuza kuvuga ni iki
ikerekanye n'indwara icyo mbona hano mu kanyosha ni malariya niyo irembeje abantu jewe ikibazo narifise mu minsi yahera baratanze imisegetera ku buntu mugabo abandika bashikiriye iwacu aho tuba nta misegetera baduhaye ntibatwanditse bavuze ngo yuko ngo kubera tuhaba turi benshi ngo nta misegetera baduha mugabo n'ahandi hose baba ari benshi ejo mbona barabahaye imisegetera sinzi twebwe rero ivyo babikuye ko barakwiye kuraba iyo bari kubatanga imisegetera ikinga malariya kubera tuwe malariya turangamira bakaza barandika bose ntibaraba ka mwana wa mama
bavuze ngo ni uko muri benshi ubundi mwajyaga mu- mwironswa
Eh, bavuze ngo ni uko turi benshi kandi twari cumi n'umwe gusa ahandi barabandika barenga cumi n'umwe mugabo imisegetera bayirose twese bici- ico babikuyeko uravuga cumi n'umwe mu mu rugo cyangwa cumi n'umwe mu bantu bari bagiye ku- ku- gushaka imisegetera
Ah, aho tuba mu- mu rugo turi abantu cumi n'umwe Mhm.
mugabo twehe batwanditse mugabo haba arenga cumi n'umwe barabahaye imisegetera kandi mbona malariya ariyo ibangamiye abantu ngaha iwacu mu kanyosha Mhm. nta n'umwe bahaye mu bo muri kumwe eh, nk'um- umwana cyane cyane abana bari munsi y'imyaka itanu cyangwa se umubyeyi utwite abo bose ni abantu baba bakeneye eh, gu- gu- gufatwa neza kugira ngo babarinde malariya itabagiraho ingaruka kurusha abandi nta n'umwe bigeze baha muri mu bari bari muri abo cumi n'umwe uvuga
nta nta n'umwe bahaye twararinziriye turabura umva twaciye dufata kwiyungunganya turagura imisegetera tubona kwikingira malariya n'ahandi nta n'umwe bahaye twere Mm. twizere ko bazabageraho cyangwa se namwe muzongere mwibutse sinzi uko bigenda ariko wenda mwibukije abayibaha
ngira basubiye kwandika mugabo ngira ndibaza ko atari- ko atari vuba Mm.
bazoyiduha eh, Mhm. ye twizere ko muzayibona mukomeze mugerageze namwe mwirwaneho uko mubishoboye kugira ngo mubashe kubungabunga am- amagara yanyu ye yego twaragerageje twaragerageje uko dushoboye turagura imisegetera mikeyi twabikanya malariya Mm.
ya malariya eh, mbona ifata abantu benshi ngaha mu gisagara ca bujumbura Mhm. Eh, hanyuma hari indi ndwara u- u- wa- ubona aho ngaho i- ya- ikeneye kuba yaganirwaho eh, nk'uko bamwe ba- bari bamaze kutubwira zimwe mu ndwara bifuza kuzumva tuvugaho muri uyu mwaka twatangiye wowe hari indwara yihariye cyangwa indwara zihariye wifuza ko twazaganiraho muri uyu mwaka
Eh, jewe atari mbo- mbona nka malariya gusa yihariye nta- aciyeho mpereye nta yindi ndwara mbona ihari nta yindi ndwara mbona ihari Ni- ngaha gusa Ye- Eh, kiretse turavuga eh.
Mhm. noneho nguhe se akanya gatoya nawe usuhuza inshuti zawe
yego umunwa wamukoze naho mu wa- mu mpana batanu gusa ngaho ba- basuhuze rwose
Eh, yego mu wa mbere n'umubyeyi wanje fibriye ni umutoza kori ari muri komine nyabiraba ndibaza aranyumva uwa kabiri ni samuel mu kanyosha adandaza ibitumbura kwa banki Eh, uwa gatatu ni sereje ari mu kanyosha na charles ari mu kanyosha na mukenya ari ku mugwiza Eh, n'amakamba ari ngaho ku mugwiza nkaca mbona ababyeyi babanje siriveri na elisa na vanessa bo bose bayigura nkaba ndabifurije umwaka mwiza kandi n'umwaka mushasha Ye. rwose bose bose n'abandi utabashije kuvuga bose umwaka uzababereye muhire twongeye kandi nawe tuwukwifurize wakoze cyane gukurikira radiyo ijwi ry'amerika
yego natwe murakoze kuduha akanya turaganira ku isi rya amerika Ye. twakire na nsengiyumva nsengiyumva turi kumwe
turi kumwe cyane rwose kandi ndaguhaye mwiriwe mbanza no kukwifuriza umwaka mwiza mushyashya Ye, umwaka mushya muhire nawe nsengiyumva wowe n'abawe urahagana he mbese
ndi bujumbura mu burundi Mm. nuko uyu munsi ni kuwa gatatu ikiganiro muri isanga kivuga ku magara y'abantu ni gute ubona amagara yarushaho kubungabungwa kugira ngo abantu bose babashe gu- kubona imbaraga zo gukora biteza imbere bateza n'imbere ibihugu ndetse n'aho n'uduce batuyemo
kome murakoze cyane ikintu cya mbere ngomba kuvuga ku byerekeye amagara y'abantu indwara y'igifuka urabona yuko isa n'isi ikibije cyane njye mpamagarira abarundi bose n'abanyamahanga baba ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira eh, siporo no kugabanya ibintu E- egera telefone yumva
Eh, ari kugabanya ibintu by'amavuta nibyo bikunze gut- gutera indwara bene izo ohe Mhm. ni ni inama nziza bagiriye gukora siporo no kugabanya ibinure amavuta mu byo barya Mm. hanyuma hari abantu se bumva wifuriza ushaka kwifuriza umwaka mwiza ngo nguhe na- nawe akanya gatoya nawe basuhuze
egome murakoze cyane umuntu nshaka kwifuriza umwaka mwiza n'umunyamerika asanzwe yiga ikirundi n'ikinyarwanda nabibonye kuri facebook Eh, ngira ngo ubunye atayumva yuko ndi umurundi amutahije narashimye kuba ariko ariga ururimi
Ye, akunda ikirundi n'ikinyarwanda
akunda ikirundi n'ikinyarwanda kandi narabishimye cyane kuko nibaza mbere ubu ko aje yarakimenye arakizi ntiwumvise ko yavugaga n'imigani se
Ego mihama abandi n'umuryango wanjye uri Mbuye muri komine Mbuye ahitwa mu Gi- mu Iteka mu Kivoga cya Mbuye Mhm.
hama uwundi mu- uwa- uwundi muntu ushaka gutashya cyane rwose eh, n'umugenzi wanjye eh, akaba n'umupataro wanjye yitwa Wirinkuru nziza ari hanze y'igihugu hamwe n'umumama wiwe bari hanze y'igihugu nabo nyene hama a- abandi nabo nshobora gutashya ni korale nsanzwe nimenyerezamwo kuririmba yitwa sente cecile isanzwe ikorera mu kanyosha aha kuri paruwase umubyeyi w'ikigongwe boba banyumva muri rusange nabo nashaka kwifuriza umwaka mwiza cyane rwose abanyembuye muri rusange ba oreriya ba ba yeremiya ba ramwanje wiri eka n'abandi basanzwe bakunda iradiyo bari ngaho mu kivuga kandi abo twaganiriye aho mu kivuga nyene ijwi ry'amerika barashima cyane ibiganiro bitari bikeyi mu bashyikiriza n'ingene iradiyo yumvikana muri komine yambuye ndetse n'ahandi hose mu gihugu ye maze rero nsengiyumva ngushimire cyane kandi ngutume no kuri abo bavandimwe uzabadusuhurize ndetse nabo ngabo muri kumwe muri korari u- ubaduhoberere cyane ubabwire uti barabakunda uti mujye muba hafi rwose muganire
egome kandi e- ikindi nacyo nobasaba nuko muzohava mwongereza akanya ka kino kiganiro e, dufate nko mukacyongerako nk'iminota nka mirongo itatu kugira noneho turushirizeho kwidagadura Eh, ubwo iyo minota mirongo itatu urayishaka mu bihe biganiro
e, mwoca mwo- muzokongereza ico kiganiro nyene kukubera uwomengo kimara umwanya muto kukubera tuba turi ku mirongo turi benshi nibaza yuko twoca tuza turashikirwa turi benshi Eh, uravuga iki ngiki muri isanga
yego isaha wumva idahagije
Eh, numva umengo ntihagije numva umengo mwokongera aka kandi kanya kubera hari igihe duhiga umurongo tugasanga twahuriye ko turi benshi ukaca umenga akanya kabaye gato Mhm. mujye mu- Yego, mujye munatwandikira no kuri facebook mutwoherereze nimubona tutabashije kubageraho mudu- mutwoherereze n'igitekerezo cyangwa se na nyuma Eko yaho nda- mutubwire nkoresha facebook na whatsapp nzohora ndabandikiye Mm. rwose uraku- urakoze Yego.
cyane
ndabasezeye ndabifuriza umugoroba mwiza nk'umumama w'umubyeyi nkunda cyane ogenia mukankosi ndakubaha rwose kubera ungana na mama wanjye
urakoze cyane nanjye ndabubaha kandi ndabakunda
murakoze
umunsi uhurize mama wawe
ego mama wanjye yamaze kukumva ari aho ari mbuye kandi arakunda iradiyo ijwi ry'amerika cyane rwose zoza ndamwereka n'ifoto yawe nakuye kuri facebook
ni uko uzayimugezeho ariko kandi uzanamuduhe nawe tuganire
yego bucya nza kubipfuriza umwaka mwiza nzoca ndamuguha turi kumwe ubu unye kubera ubuzindi muhira ndi ku kazi
igihe uzajyayo ukaba uriyo tukaguha umwanya kuri radiyo nawe uzamuhe twiganirire abamama nabo turabakunda
murakoze cyane ibyo ndemeye ko uzobikora
ugire umunsi mwiza rero
yego ndabashyize twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kirakomeje
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro ku magara y'abantu tubategurira buri wa gatatu w'icyumweru ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu dusubire ku murongo wa telefone twakire bazire uranyumva
ndakumva cyane ndakumva cyane umwaka mwiza
umwaka mwiza radiyo yacu
rwose tubifurije kuzagira amahoro amahirwe imigisha myinshi uzabera uwamata n'ubuki urahagana he
mpagana mva muri tanzania mu mujyi wa bukoba uri muri bukoba mwifashe mutu uyu munsi
umunsi tubivuza byinshi tubivuza ubuzima buduhaye imana n'ubuzima bwose burimo muri ntara yacu ya tanzania mwatangiye umwaka neza
twakiye umwaka mwiza cyane nuko nuko yeee n'abantu bose nuko wowe utangiriye aho ngaho muri tanzania
niho ndavukiye iwacu ni muri kigoma twabaha ariko tuvuga ingamba imwe n'ikirindi na kinyarwanda
mwebwe mubana n'abanyarwanda se cyangwa ururimi narwo murarukoresha ikinyarwanda
turarukoresha ikinyarwanda n'ikirindi
ni ukubera ko aho mutuye hegeranye n'ibyo bihugu byombi
twegeranye n'igihugu cya burundi mwegeranye n'uburundi mujya munyarukirayo se mukabasura
tujya tunyarukirayo ku mupaka wa manyovu ujya mu ntara ya nyanza
murahahirana ku buryo bworoshye imipaka irafunguye
imipaka irafunguye cyane muri mupaka wa manyovu uva mu mabujumbura kujya kigoma
ye ubu turimo turaganira ku byerekeranye n'amagara y'abantu ubwo twarebaga uko ikibazo cy'ubuzima cyari kifashe muri uyu mwaka ushize mu burundi tureba n'ahantu hashobora gushyirwa ingufu mu byerekeranye n'amagara y'abantu ariko ubwo sinzi niba hari icyo wifuza kuba wakongeraho cyangwa se niba hari indwara wumva wifuza twazaganiraho twazabaganiraho nk'uko abandi batubwiye zimwe mu zo bifuza ko twatumira abaganga bakababwira ubwo naguha umwanya ukagira icyo ubivugaho hanyuma nkaguha n'umwanya ugasuhuza inshuti zawe aho ziri hose
ndabategegera abandi niko bazi baganira kusi indwara zaciye mu mwaka wahise cyangwa genda ndani ubuzima nta ndwara yandonsewe ko umwaka wahise ko ndakiye umwaka mushasha ndani ubuzima nuko ni byiza
nshaka kutasha abazehe banje bitwa lazaro ntabo bari muri kigoma mukuru wanje christine ntabo aricara muri kigoma batori banje bose bari seminari ya ya santi josefu w'iterambogo iri muri kigoma
rwose bazire tukwifurize umwaka mwiza uzawugiremo amahoro uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani wowe n'umuryango wawe ubwo buzima bwiza waba wagize muri uyu mwaka ushize uzabukomeze
ndabukomeze cyane nanjye imana irahezagire cyane radiyo radiyo yacu Ye, urakoze cyane rwose mukomere rero namwe murakoze cyane Mm. Ye, radiyo ijwi rya amerika ni radiyo yanyu ibaha umwanya mukaganira n'inshuti zanyu mugatanga ibitekerezo mukabaza ibibazo cyane cyane muri iki kiganiro cy'ubuzima ikiganiro dufatanyiriza hamwe twese kureba ikintu cyose cyakorwa kugira ngo turusheho kubungabunga amagara y'abantu eh, aho duherereye hose tugirana inama mu bintu bitandukanye mu buryo bwo kwifata kugira ngo eh, amagara nyine arusheho kuba mazima mbasabe rero ko mwajya mutwandikira mukatubwira ibitekerezo byanyu ibyo mushima n'ibyo mugaya ndetse mukabitubwira kugira ngo twikosore cyangwa se twikubite agashyi ibiganiro birusheho kubanogera kuko nk'uko nabivugaga ni radiyo yanyu reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma baduhe nk'akaririmbo gatoya kugira ngo turusheho kubashimisha
Uriho, uriho, data ntumishe inyonga zawe kuvuga nuvuge mpembura mwami nayotewe vuga vuga ijambo rimwe gusa vuga vuga sisubinga umutavuze vuga vuga ijambo rimwe gusa vuga vuga ndaje mu bwiza bwawe mwami ku musozi wawe niho biboneka duhura niwe gusa unahura n'inyishu niwe gusa unabara uriho uriho data ntumishe inyonga zawe kuvuga nuvuge mpembura mwami nayotewe vuga vuga ijambo inshuti mwumva radiyo ijwi rya amerika iyo ndirimbo vuga ya vestina twizere ko ibashimishije kandi rero akaba tu- ari naho dusoreje ikiganiro nongere mbonereho akanya ko gushimira abagize uruhare mu biganiro byacu byose bijyana n'ubuzima muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi tumaze iminsi itatu dusoje mpere ku baganga badusobanuriye indwara zitandukanye n'uburyo bwo kuzirinda nkomereze ku bakozi bose bo mu rwego rw'ubuvuzi baba aba leta cyangwa se abikorera ku giti cyabo sinibagirwe gushimira kandi namwe mwese mwatubwiye ibyo mwifuza ko tubaganiraho mu buzima nkabashimiye namwe mwese mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika mwahisemo kumva umwaka wose kandi mbatumira ngo muzakomeze no muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani tuzakomeze du- twungurane ibitekerezo amagara arusheho kuba mazima nongere rero mbifurize imigisha yose ituruka kuri nyagasani muri uyu mwaka uruhare rwanyu mu biganiro byaradijwi rya amerika umuntu ntako yarugereranya maze rero reka nsoze ngira nti ubuzima buzira umuze kuri mwese abavandimwe inshuti z'ijwi rya amerika turabakunda mwese ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri linasi rimukusi yari afatanije na inosa kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire rero ibihe byiza mwumva radiyo yanyu amakuru araza kubageraho mu kanya gatoya mugire ibihe byiza
gusa vuga vuga nikubise imbere yawe data birenge byawe niho ndambaraye Uhu, niwihishe mbega nubona ko mbabaye uzogeza ryari waminda kuingize nuvuge uriho uriho
kumviriza radiyo ijwi ry'amerika